Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan toora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته دقيقة راديو نور الهدى الحمد لله قرقر ربي وداتين سجنتا ويا كميسا قبلني لها النجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بلتي إسلاما سنك دهيسن
daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarratu warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii halaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت ربي هردفوتتي بنور الهدى إجتوتا ديبئي تكاهو ديبي سائيا تنتيسني تخرى Proogiraama daddacha jaalalaatiif ergitan deebisaan akka armaa gadiiti. Fa'aquulu wabillaahi tawfiiq. Bismillaahi arrahmaan irrahiim. Gaafiin dura akka jettu. Obboleettiin teenya takka. An biyya gartee Arabaa tana keessa jira. Bakkumaan jiruttiin gareelee jijjirtuu keessatti hirmaadhee waa barachaa jira. Duuba garuu maan babbaradhu tana keessattiin nama tokko wajjin wal baran namni kun duuba haadha mana kiyyaatiin si godhachuu fedha akkam laaltanaan jedhe anilleen dubbiin guddifne tole warra keenyatti ergadhuun jeemman guddoo akkasitti meegaa haa tilifoona abbaa keetii naa kenninaan jedhe niin kenneef anuma bira achi kutee akkuma nama gartaa nama tokko kadur wal beekuutti akkuma nama tokko kan yookiin mana nyaataatti dhawate yookiin shaahiidhaaf nama dubbisuutti abbaa kiyya haa waliin beeyin sirkiitti dhawee intalatee ta maqaan abaluu abaluu ja'an saniin fuudhuu fedha intala naa kennii jeen abbaa kiyyan. Abbaan kiyya duuba haasawni gartee inni jiru kuni ajaa'ibatti taate hedduu aare irraa mufate. yaa akkasuma wajjiinuu yaanni hamaan gartee afaan saatiin baane yaa ilma kanko karaan itti gartee jeeyina barbaadan waa akkanaa miti nama tokko kan beene silkii itti dhawaniituuni itti dhawaniituma intala teessan naa kenni jechuun ta dura intala tuffachuu abbaa isii tuffachuu waa huma gartee silaa bultii jaaruu ja'an kanallee tuffachuudha nama gootii. meef agarraan sikaaya warra keessanitti bilbiladhu nama akkana akkanaa bira naa dheqaa ji'in abbaan kiyyaa hin jiru je'en akkuma akkasumaa wajjiin bitii teenyaas fagoo je'en humaa rakkoomi je'en haa fagaatu maasha allah akkana rabbi haa heddummeessu abbaa akkanaa rabbi haa heddummeessu rakkoon takka hin jirtu itti dhahii bakka cufaa manguddoo jira as keessatti nama gartee haa ergatanii duuba gurbaan kun waan san inni ji'uun kana hojiirraan oolchine abbaan kiyyaas kaayoo ganamaga isaaf lafa kaayerraa'eef duuban deebine duuba tanaaf jecha ani gurbaa kana wal baradhe naa tahelleedha firraa hin dhiisamoo maal naa yaaddanii jette obboleettiin teenyitoon. Yaa obboleettii teenya intala musliimaa ganama duraallee wasana daangaa rabbii cabsitee biyyarraa hin baatu ta duraatii rabbii kee galatoonfadhu akkasuma rabbii keetiif galata galchi akka biyyaa baatetti hin hafnee hin dhiifne rabbiin faagarreessi kaayee bakka barnoonni jiru gartee rabbiin itti si jaalachiisee bakka sanitti dhaqqabdee waa barachuutti seenuu keetiif rabbuma kee galatoonfadhu warri gartee arra biyyarraa bahe kagartee akkatti salaatu akkatti wudu'atun beeynee jira arra gartee rabbii kee galatoonfadhu ammoo bakkuma barnootaa tana keeysatti nama tokko kasiif ta'u sitti dhufee si gaafatuun kadiinsaatiif gartee jaalatte tokkoon si heerumu si fuudhu si gaafachuudhaaf hayyamaa godhuun kee waan nama gammachiisu akkuma san ammallee qooda abbaa keetiitiif namaan irraa dhalatteen qabaati deemu warra keen jedhe qadhu jettee erguu keetiif rabbi sirraa haa jaalatu ammoo abbaan kan kee wanni ati beekuu qabdu yaa intala ta'e abbaan kan kee si heerumsiisuu hin jibbine akka abbootii gariitii miti ta maallaqa hangana kennitu malee nama gartee nu sii jaalanne malee ganda keenya malee gosa teenya malee jechuu miti abbaan kan kee fedhii kee duraan dhaabbate wanni abbaan kee barbaade gurbaa isatti bilbile kana kabajaa kabajaa fuudhaatirraa dhabe kabajaateetirraa dhabe kabajaa warra ati irraa dhalatteet irraa dhabe nama tokko gartee jurjurree jarjaraa kabarnootattis cimee barnoota gihaan qabne akkanumatti gartee dammaqii gartee diin yookiin joolluma qaqqaraasisu yookiin ammumahuu nama qaraatitti jiru tahuu isaatu nama agarsiisa. Abbaan kee rabbi irraa haa jaalatu kan inni warri keenyan jiru kaan fagoodha juullee si duraan dhaabbanne humaa rakkinaa miti haruma feete laalii nama ergadhu jee obbaliitii teenya wanni siin jennu duuba aadaan shari'aa wajjin waliin faalleessine waliin dinne jibbatamtu miti shari'aan yoonii fi aadaan shari'aa miti qofa jibbatamtu kanaaf jecha akkuma keenya kana gartee namni gaa intala takka barbaadu takkaa dhiirti nama dura deemuun dhalaan nama dura deemuun nuu miti mee nama biraaf irraa dhiisiiti nabii keenya kana alayhi salaatu wassalaam fuudha isaa duraa keessatti akkamitti fuudhe qisaa ni beeyta nabiin keenya rabbii waan isaaf kenne bakka dubraan dhiqu bakka dardaraan dhiqu manguddoo keessa illeen taa'u nama kophaa deemeetuma taa'u duuba isaa akkasitti taa'u geeree lamaatu jira gartee Khadiijaa tanaaf howlaa fi munisaa jedhanii howlaan tun dhufteetii gartee oggoyyuu Khadiijaa tanaa wajjin haasoyti. Kana gaaf tokko yaa Khadiija ati gartee nama dhalaa lama heerumte bultii lama dhiiraa wajjin jaarilledha. Ilmoollee hanga rabbisii kenne dhaltee afurfaadha. Wanni gartee guyyuu kanatti itti tolfattee fi filattuuf maali firraa si kenninaa jetti. Yaa hawlaa teenya ani bar nama na foonuu dhabne. Qureeshiin gurguddaan saanii cufti halkanii guyyaa na jala yaa'an. waan biraatiif nan barbaadan horii qabdi jechuudhaaf malee xayyiboo akkas taate akka gartee Muhammad Amin si galee gaa ergamaa rabbii gaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa isin ergamne akka gartee Muhammad kun fayyoo si fuudhu akkam inumaa mataa filachuu jirtu dhiiftee as garagaltee isii tana laaltee howla wayyaa howlaa teenya maalumaatu na hafe qoma dhawattee odoo inni na fuudhee jetteen duuba. amma gartee hagana isiirra arkannaan deemtee isa dhayxee bakka inni taa'u ni beeyti. Aboo Muhammad namni ati gartee haalli itti jirtu huni siif hin tolu. Manguddoo wajjin teessu daddaratti laakkattu firraa bultiif jaartee maaliif gartee maati bilchaatte dardara kun amma diidamii shani maaliif hin fuune jettee. Akkana jennaan laaleetuma maal naa agartee jeen waan hin fuudhu. yoo dubra feetes yoo sayyibaa feete jette ta addunyaa qabdu ta mana qabdu takka gartee hadiijaatu jiraa jette jennaan nabiin maal deebisee fire dhaggeeffadhu yaa obboleessa isin namni waan aadaa gartee shari'aan balleessinee fi taan addan bahin mee deemiiti waan naan jette kana hadiijaa bira dubbadhu jellal isheen duruutu hixeeni jirti hadiijaa dhaynaan gartee itti himtiha gammachuuniin si dhufi akkam laalta mahammad bar hayyama godhe akkasi fuudhu yaa obbaleetii laal maalumaan siin jettee irra buutee wal dhungatanii gammachuu akkasitti dhaqiitimee kuunuu adeera isaatti haa dhaqa himuu jettee akkasitti adeerrisa abu xaalib akka warra seenaa himutti gorommii gaalaa qofa diidima fuudhee akkasit dhufanii fooysan. Obbalitiin teenya sun duuba rabbi irra haa jaalatu qawlaan tun tagaafa nabiin rabbi ama diidamii shan Khadijaa wajjin jiraatee Khadijaan duute boodaas mana isaa keessatti dubra lama qofa hafee fi Faaximaa fi Ummu Kulsuum duuba tanaaf jechatti dhuftee ijoollee tanaaf jecha maaliif takka dagartee ilmaan tana sii tajaajiltu hin fuudhe jetteen. eenyu ilmaan kanaan naa tola jenna bar saudan habashaarraa as deebitee nama wultii jaaruu fedhu allahu akbar amma deemimee itti dubbadhu laali jeen dhexxeeti tuyxeeni tuniis gammachuu gammachuudha inumaa isiin faan hadiyyaa'uu kanniteef abbaan si yeroo san keessatti mushrika mee akkanuma seeni yaada kana deemi abbaa kiyyannaa himi jetteen abbatti himnaan way mahammad leencaami leenca dhalaa bakka geessaniif malee akkamitti isaa jettee natti dhufte jedhi bar deemina yaan akkasi soodaa kenneef eenyu dureema intala dhalaa dura deemee sigalee hulaa dhadhaheef jechu tanaaf aadaa yoo shari'aan miine wani takkalleen ta beekomsaan maletti jiruufittis busheeysanii namatti illee busheeysaniis hin jirtu duuba ta duraati wanni si himnu obbaleetii teenya dogongorri gurbaan ati heerumuu feetu abbaa kee kana ka takkaa wajjin hin taa'e wajjin haasawin ka'eetuma gartee bilbilatti bilbilee intala naa kenni jechuun fuudha kabajaa dhoorka kabajaa leesse dhoorka kabajaa warra keeysanillee dhoorka atiin tun namarraa dhalatti qabda haadhaa fi abbaan kee qooda qaban hiree qaban ollaarra ka isaan bira waggaa gartee ilmoon isaanii intaltee heerumtu gurbaan fuudhuu waan gargaarsa walii godhanii jira. Namni kaayoo wanni gartee heera kanarratti ifatuuf guyyaan gartee wanni dur walii godha waliif galu guyyaa akkanaati. Kana cufa har'a haraa cabsee akkas ta'uun sun dogongora takka. Lammeessa gurbaan kun as garagalee warri keenya fagoo biittinis fagoo akkana je'eetii abbaa keetii dubbate. abbaan kee nama sammuu qabu hayyuu ta'u ammallee hin dinne inni si dhalaal fuudhasaa hin dinne ammallee ittuma deebi'ee deemitii deemii manguddoo ergadhu karaa feeteenii jeen sigalee duba tanaaf jecha nuti wanni jennuun gurbaa ammasii fuudhuu fedhu kanaan yaa obboleessa keenya namni tokko ganamaa warri soddaa gama lamaatti wal barachuun jiruu teeysan lamaanii fi warreewwan keeysan gama lamaanii walitti hidhuudha beeki. Lammeessa bakki warri keeysan jiru yoo kutaalee adda addaa ta Oromiyaa taatus Itoophiyuma cufallee yoo taates bar Itoophiyaa waa addaan fagoo miti. Ameerikaa fi Orobbaa fi Asiyaa miti arraga Itoophiyaa keessatti namni akka ganda tokkotti wallaala. Sadeessa wanni beekuu qabdu ammoo odoo abbaan تليفون مكات التلويتة انت لا تنسي خنهيس أكدر كما خيته قعد قياتك ورس ورخنا ليت أف بيخ أكا إسيني سوجن ديمتي ورخيسا سوجن ليتو هني رافتين أفريسا وني سر تجرو وبليس غاني إيه انت لا تنقرتي نما قندساني نما بيساني قبا كبرنوتا أسكيس جرو خديرا إسان كان وجين برد نوتي isaanuma gartee biyyan talaa sanaa isaanuma kana ergadhu. Kanaafi kana siin hin jenne abbaan intala sanaa duuba. Shaneeysa ati immoo obboleettii teenya waan siin jennu eega gurbaa kana dhugumatti diiniif jecha filatte gadi hin dhiisin. Wanni abbaan kee siin jee abbaan kee haqarra jira haqarraa hin mayne kabajaateetii fi kabajaa fuudhaati wanni inni kana dalagee fi. duuba tanaaf jecha ati gama keetii wanni isa gargaartuun isaa fi nama keeysan ka dhiiraa ka as jiru wal barsiisi isaan kun abbaa keetii dubbatanii nuti ilmaan abaluu abaluutii ganda akkana akkana ati gurbaa kana waliin jirra kunoo manguddummaa abaluu fi abaluu biyya goonee si dhufanii fedhinnaa teenya nu guutii ja'aati akkasitti haa muraanni keessii guutamu insha Allahu ta'ala takkallee rabbiin si haa laaffisuu siin jenna obboleettii teenya iyyannaan lammee isaadhaa akka jettu mee dhaggeeffadhaa jara keenya iyyannaa hogguma takkallee jala deemaadhaa duuba ani zamana dheertuudhaan biyya arabaa tana keessa jira jetti obboleettiin teenyitu ammoo hanga arraan tanaatti bultiin jaarre akkanumaa wajjiin yeroon mataa hirriibaaf makaddaara lafa kaayee cufaawu fuuni fuula kiyya dura dhufa fedhinnaa gartee hedduun natti dhagama bultii jaaruudhaaf. Garuu kaneen fedhinnaa bultii jaaruu akkasi qabu kana dallaya tokko haadiida kaneen hoggaa deemee waan takka godhuuf ka'e cufaahuu na dura dhufu dallaya san cabsuu dadhabee haga arraan tanaatti wanni gartee hirriba na dhorkee nyaatallee na busheeysee dallayeessan. Kanaas maali yoo hajjettan taate guyyaa tokko kanumatti lafaa kee abbaa kiyyatti bilbilee yaa abbaa kiyya akkaan oduu dhaga'utti du'aa'iin haadhaa fi abbaa lafan buutu jedhanii mee fedhinnaan gartee bultii jaaruun natti dhaga'ame ani intala dhalaati umriin tiyya gartee ni deemti hanga intalti dhalaa takka ilmootti argattuu jira jiruu kuulii tanaas dadhabadde bultiin jaarrachuu fedhaa mee jaarsa gaarii tokko karabbi sodaatu rabbi naa kadhadhuu jeen hoggaan akkana jeen odoonii fi bira jiraadde yeroo san keessatti abbaan kiyya harkaanuu na dhaba garuu dallansuu inni garte tilifoona keessaa natti aare hafuura dheeraa inni baafatu as hin dhagaya duuba abbaan kiyya maal naan jee duuba abbaan kiyya na oofee bara na dhagahe talati guyyaa arraa booda jecha akkanaa yoon sirraa dhagahe du'aa'i naa godhiniin heerumaa sana garte beekadhu dura ati waa hunda dura wanni biyyaa baateef maaliif beeke wanni baateef dalagaadhaaf baate dalagaa teeti jabaadhu maallaqa waan qabdu walitti qabadhu koottu yookaanis achuma taa'ii dalagachaa maallaqa nutti ergi mana sii binna dachii sii binna achi boodaan nama gartee siif tahe tokko heerumta yoo niyaanni kiyya kun siin tahin ati intala tiyyaa miti qabrii tiyyarran dhaabbatiin qabrii tiyeetirran dhaabbadhu naan jedhe jechi isaa kun mudhii na kute hirriiba na dhorke hamilee tiyya na keessaa buuse karaa kaaniin odoonni fi jechi isaa kun dallaya hadiidaa natti tahee jiru wanni na yaachisu umriin intala dhalaadhaa akkuma beeytanitti yeroo gabaabduudha. hangi isiin xuriin laguu qabdu hammi isiin ilmoo arkachuu dandeessu. Kuulii biyya namaa tana keessatti hoggaan umrii tiyya fiixe sagaafameen bultii jaaree mana keessa gattaa'a. Duuba tanaaf jechaan gurbaa gaafaan abbaa kiyya dubbisu san nama wajjii waltaanee turre nama waltaanee san oguma saniin firraa qalbiin tiyya na cabxee abbaan kiyya jiruu na busheeyse silkii dhawee nama kanaan dhiifa manaa godhi ammaaf qophii heerumuu jee firraa hambise. Tanaaf jecha rabbiin tana caaltu si haa kennu nagayeettiin jeen. Duuba alhamdulillahi rabbiin kiyya na urgeeyse achi boodallee dardara meeqaatu naa dhufe dallaya hadiidaa kana cabsuu dadhabeetiin didi. Ammoo haa ta'u ilmi namaa kun duuba rakkoon gartee dhuftu cuftinuu waa hedduu koorsii namaa kenniti. Inumaa lakkumaan taa'uun akka abbaan kiyya kun anaaf yaadaan jirre jiruu saata keessa kute wallaalee tafii yaadaa jiruun naagaltee arrabooda abbaa kiyyaa sin dubbisu ani amata arraa heerumuun qaba jeetiin waan kanarratti muradhe duuba. Wanni kanatti na kaase maali? Hoggaan as garagalee duuba akkumaan gartee arrabooda heerumuun qabajuu kanaan hoggaan muradhee nama tokko wajjiin wal taane. saboru eenyuun ni kaana godha abbaa kiyya saniini inni akkas naan jee ni kaana godha if duuba deebi duuba haala kanarratti odumaan jiru amma kaboodaa xumuratti nama sheekaa tokko barsiisaa waatsaap irratti quraana nama qaraajisu isaa wajjin wal barre namni kuni dhalaa lama fuudheellee hiikee jira ilmoollee ni qaba haa ta'u haalatti hiikee fi akkaataa itti addaayyaa anii fi waa hunda na ibsee jira ammoo ani gartee dhalaa kana lachuu hiikuu kanaa fi waan inni naa himu kun nan quubsine hedduun shakkiitii isarraa natti dhufe. Tanaaf odoon nama kanan amma sheeticha kanaa wajjin naa ta'e waliigalle illee abbaan kiyya kun ni kaana godha je'eetiin dallaya hadiida kana yaadadhe duba sadarkaa fayyadhabaa keeysaan jira yaa nuura alhudaa mee furmaata tokko rabbiin kanaaf dawaa isin afaan haa kaayu deebisaan na dhaqqabaa mee akkamittiin rakkoo abbaan kiyyanarra haa natti uume tana dallaya kana akkamittiin cabsa namticha warra lama qabu kan gartee ijoollee illee qabu kana hoo akkamiin godha yaa intala teenya ta duraati dhageyati ta duraa waan isin jennu rabbuma kee tokkicha faarfadhu laal kazinaan raasitiise hamtuun raasitiise biyya tana keessa turuu keetii wajjiin insha Allah ati akkasuma haraama raasitiisee kaasiinsigee rabbi galatoonfadhu ka akkanumaa wajjiin duuba qalbii tee muratiin an intala dhalaati dhalaa dhiiraaf uume dhiira dhalaaf uume bakkaan fuudharraa deequ hin qabu jechaan sit dhagayamtee sammuutii keessa kaayyettee guyyaa tokko bultiin jaara jechuun sit dhagayamtu rabbiin sirraa haa jaalatu abshir insha Allah rabbiin si fura ammoo risaalaa ergaa toni abbaa kee bira nu haa geessu yaa abbaan tala tanaa yaa abbaan tala muslimtittii tanaa ta yeroo meeqa gartee dhifkeeysaa baatee rakkoo keessa jirtuu fi waan dalagaan biyya arabaa taates agartee wani namaan siqu hin jiruu beeyte dhiiraan malee jiraatanis biyya tana keessa beeyte yoo manan qabaanne mana keeysan galle kireeffataniiti kan ala bakka biraa dalagan shaantaa kaayachuudhaaf jecha mana san kiraa fi bishaanii fi waa kafalan maaltu rakkoo bakka meeqatti kanatti na hirre. na hiraarse bultii jaarrachuun naarra wayyaan itti dhagayamtee abbaa kiyya nasattanii intalti tuni intalti teetuun namaan jaaladhuun harkadhee mikaana godhii isin jette yaa gabricha rabbi waa takka hin raanfatin waa takka hin raanfatin jecha rabbiin siin ju sii fakkaataa keetiis وأنكحوا الأيام منكم لال قرباتك يهري قباتا المفو دقهيس خنّا intala heeruma geeysees kenna bal rabbiin aayata kana keeysatti وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله جبر نما تكو خغرتي هنغوان بلتدان جراك أتوك أبو التفود السيني رب الإسان درومسا إسان غرتي إيه جروس هانيتي في الركتنا درمنا جارد ودرد تشيب بتد kana maaltu isi yaachise yaa obboleessa kee yaa obboleessa kee intala amaanaa rabbiin harka kee kaaye kan tayoonii fi si dhiiftee nama agarteen ni kaayif goote akka zinaa taatu beeki arra odoo intalti tun biyya jiraatte wallaahi si dhiiftee qaadii dhayxee ni kaayoo godhatte mirga isiiti tuni waan rabbiin si harka kaaye duuba tanaaf jecha mee waan biraatii miti guyyaa tokko haqullaa fuula rabbii dura dhaabbachuu jiraattu yaadadhu mee guyyaa haadha siidhaa fuute waan ati kurfeessite akkatti fuutes yaadadhu mee guyyaa haadha siidhaa ati wajjiin qananiitu intalti tiyyatunis qananii sannuma feetii jechuun mee yaadadhu duuba tanaaf jecha rabbii kee sodaadhu intala gartee dachii siibitee mana jaarrattee kafeete heerumtaa jechuun waan sammuu namaan seenne. dhiirani bittaa fi duuba eega mana jaarratte isin dhalaa bar dhiira bittee fiddaa fi kagartee isin mana kanatti wajjin galtu dhiirtii jechuun arrijaalu qawwaamuuna rabbiin isarra kaaye manallee odoo qabaatte nama gartee heerumtu san nama ati jaalattu miti nama isiin jaalatte ta'uudha qabdi jechuudha duuba tanaaf jecha rabbi sodaadhu intala tana hulaabanii fi nama isiin jaalatteef heerumsiisi rabbiin sababaa tanaan rakkoo guddoo guyyaa qiyaamaa jalaa si baasuun keeni malaas hin jennu. Ati immoo yaa obboleetti teenya tan ammoo gurbaa gartee warra lama hiike kajoollee qabaa diinni qabaa kajettu nama beera lama hiike ka ilmaan qabu heerumuun haraam isiin hin jennu wanni si dhaaman nama kana salaata isaa soommana isaa ibaadaa isaa qura'aana isaa laalin kuni cuftin waan isuma laalu. wanni takka salaan isaa soommana isaa waan inni qabu diin qabu hatus isuma fayyaddi malee sii waan godhuun qabu ibaadaa wama ati fi godhattu. Tanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaamsee nuu dhaame wama sadii nama gartee intalti tokko intala takka kennaniif إذا جاءكم من ترضون دينه تك نما دين قبو وخلقه على عمل بريدا وأمانته أمانة قبين أمانة فرت خرخبول فتججو تناب ججة قجلو تجل ديمي ركو بري وان إني سنجول لنا ما خنرت الإركتيني بودا وإني بيخوك أبدو يو أتقرتي أمان تنا إسابلتي وجين جارت أن إلو هذا المان كناتي المان كننا قدساس الإرام فتين تدره فودسون هيخي تلميسا تبودان فوده جارتينين هيخي جئه isii boodaa fuudhee gaafa fuudhe booda fedhinnaa isaa guutuu dhabdee jaartuma tiyyata duraan naarra wayyaa je'ee sandeeffachuun mala. Laal gaafa isiin kana dhageesse maal goote reettota booda illa ati jaartii ta'e deeffachuu na fuute kutte tunis. Arra atilleen akka akkas hin taane arra gartee gaafa beera kana hiike sin jee walit dhuftanii waan gartee isarra isaanirraa rakkoo himatu. isuma fi rabbii tokkicha beek boru waan ati akka fedhu sirraa dhabee sii mala gaafa san maal taatire jaartii duraa deeffachuun mala walumaa galattu islaamummaa keessa jirjirri hin jiru sigalee filannaan laalcha ijaatirraa eegaltee hamma boodaatti karaa cufa waa sadeer nabiin keenya je'isan jala deemtee hordofuun sirratti haa jiraattu rabbii tokkicha sii kadhanna rabbiin si bira haa dhaabbatu atis kara rabbii keetii deebitee istikaaraa salaatee istikaaraa salaate akkatti salaataniif du'aa kadhataniis rabbi keetiin mari'adhu rabbiin faagarra si haa haayuu siin jenna. Iyyannaan itti aantu akki jettu mee dhaggeeffadhaa gaayaa shamarran anaa fi abbaan mana kootii wal heerumnee jette biyyuma arabaa tanatti duba oduma wajjin jirruuti inni kun qabamee biyyatti darbame. waan nama ajaa'ibsiisurra eega inni biyya dhaqe sa duraan wajjin jirraa sanaafi gartee waa walii taana je'eetiin laffaa kophaa tiyya waniin as keessaa godhu hin jiru ani firraaniin galaa yoon je'eetti bilbile deebisaan isaa laal dubbii kanaa dhiisi qalbii takkaan calji'iti usii carraaqi. mee waa ati gartee dalagaa san dhiiftee biyya deebite eenyuun nu nafaqaa eenyuun nu masruufa naan ja'a mee dhaggeeffadhaa shamarran yoo ati kaatee biyya galte eenyuun nu nafaqaa eenyuun nu masruufaa naan ja'a anis wanniin ju'uun saboosiin na fuudhe moonaatu si fuudhe akkami jechi kana ilma dhiiraarraa malaan jaan hay hay ati oduu si qimira quban qabdu dhalaa biyya arabaa keessa fuudhan bar wanni fuudhaniif akka nama nafayxuufi akka nama masruuftuufi akkatti gaafatama cufaan dhaabbattuufi odeeffadhu oduu siqqi miraahiinaan jedha. Duuba tanaaf jecha namni kun haala akkanaat jira ani gaamma muradheetiin jira maal naaf dhaamtanii. Yaa obbaliitii teenya ta muslimaa ta duraati wani nuti rabbii keenya shakkarru sii fi abbaa mana keetii kanaas isinii biyya namaa keessa jiru isin sattaree fuudha isin jaalachiisee haraamirraa wal duroomsuu irratti rabbi keenya isinii wajjin shakkarra. Ammoo rakkoon ati gartee jaarsa keetirraa himattu kan gartee kana jettee kara biyyaan deebiin siin jiru bakka silaa yaa haadha mana kiyya wanni si rakke hin jirtu kootu biyyatti naa gali an ala taa'uu kee umrii tee humnatee bubuusuu hin fedhu koottu bakka silaasiin jiru caljii usii dalaki si galee yoo ati dhufti eenyutu nu nafaqaasiin jechuun inumaa san bira waan qalbii nama cabsu waan dhalaa gartee biraallee sammuu isaanii fi da'oo yoo hagurfaman ta'an hay ati ka dhalaan gartee biyya arabaa fuudhan wanni fuudhaniif akka isiin nama nafayxuuf akka masruufa namaa gootu akka taateen beektuuf jechuunsaa. jechi kana nama sammuu qabu nama aqilarra waan maluumi kuni dayyuusa jedhama namni jaartitti hin hinaafne samee jaartiin sa'atun yoo rabbiin sodaanne zinaa gootee jiraachuu beekamu mee maaluma rabbii sodaa dhabee warreen akkanaa kun ni duunaa qabrii hin yaadatanii ta duraati wanni siin jennu obbaleetii ta'e odoo dhugumaan ati gartee nuural hudaa kajala hordoftu taate. iyyanna tana nutti ergitu maaliif wanni akka ati gaafatuutu dhibba meeqa addabaree jira achi keessa jirti. Amma moo gabaabinaan nuti wanni gartee toltuu siif yaannu ati intala takka tabilisaati. Intala islaamaa takka tabilisaati. Tabilisummaa irratti akka shari'aa islaamummaa shari'aa xaahara sigalee san irratti heerumte. Ati ati haadimaa miti isaaf. Ati garadii miti. Ati akka horii ittiin bitamne magaalaarraa. nin gala jettee isuma gaafachuun keetuu dogongora keeti. Caaluma jetteeti yoo namni gartee ripoortiitti naqee balu hin jiru hajjattu yaatti guyyaa silaa deemtu an dhufeeti cinneeti. Yoo inni mataa mammare warrarraa dhalattee jira rakkoon qabdu. Lammeessa dhugatti yoo ati kan haqin nasihaan irraa ka barbaaddu taate. Arrarraa eegali yeroo deebisaan tun si geesse waan qabdu walis saabbadhu waan hin bitatin bitadhu qurfaawii kara biyyateeti qaceele. Abbaa sidhallee illeen gaafatinniin dhufa. Jaarsa keef irraa hodhiisi. Ati ala jiraachuun maasiya. Ala biyyatti deebi'uun ta'uuba. Sadeessa wanni ifin irraanfanne. Warreen dayyuusaa akkanaa kadhalaa maallaqaa fuudhu kun hoggaa ati galte. Mee gaashammaftaa as kenni kaamee waan nu fiddee fi waan shaanxaa kana keessa jirru je'ee gorora yaasee maftaa sirraa barbaaduun ni malti. Haqni horiin keessumaatutti haqa. Hurkaa keessumaatutti haqa. Feetu didi, feetu bakkee feeti kaayyadhu. Yoo waan qabdu kanaan arra hoo jettee humbaa jettee itti kennite itti bashanshana gaafa gartee wanni kun si harkaa dhabame diigamni keessan diigama. Afreessa hamma dandeessutti nuural hudaa jala deemii ilaali. وهما غافتشوف تخرايو توبدي بيتي حياة جرو خيستي إرا فيدم شنيسا ربي ختي مرهب ركوتا خيسا ربي سباسي أكغرتي إرجعلو أكا ربي سيفلو سنجن أبليتي تي ميغا خرقا في سديسا ديبين أفريسا ديبين أمي إرو غافي غافين أفريسا توني خرا دي اتش الليتين iccetii waan taateef jecha karaa gartee obbolowwaniin hin dhufne karaa DHL'tiin dhuftee daandii kophuutiin. Dhiiroo maaliif karaa kanaan ergan walumaan haa dhaggeeffannu mee akka jettu obboleetiin teenye tun. Eegaan bultii jaarradhee amata dabre amata lama dabre dhaggeeffadhaa mee eegaan bultii jaaree amata lama dabre jaarsi kiyya kun hedduu na jaalata hedduun jaaladha waa cufattuu wal. walqirqibne laal walkariimne waa waa hunda keessatti waan takka tanurra irratti hin jirtu rakkoon guddoon duuba mana kiyya keessa jirtu narraayi wanni gartee na bira jiru sun abbaan mana kiyyaa nama fedhinnaa qabu duuba fedhinnaa isaa tana guutuun dadhabe yeroo inni koottuu naan je'ee na barbaade ittiin dequ maaliif wani na dhorke rakkinni kiyya kun qabbantina dhageemtutaniin gartee fedhinnaan qabne tuni eegumaan heerumee ilmoo takka dhale boodaani wanni sun fedhinnaan tun na keessaa dhabamte. Yeroo cufaahu na yaama galgala lakki je'etiin dida. Diduun kiyya kun dulloomeetii miti. Dhugaa yoo na gaafattan an umriin tiyya amataa diidamii afur. duba tanaaf jecha fedhinnaan isaa tana isaaf guutuu dadhabuuf jecha abbaan mana kiyyaa halkanii guyyaa wani na sodaachisuun takkaan irra fuudhu takkaa hiiku garuu an hedduu isan jaaladha narra fuudhuu isaatiis hin fedhu akkuma amma jirru kanatti yeroo inni gartee inni na barbaadus dideetuma bakka bakka gallee haaluma kanaa wajjin jiraachuudhaan fedhaa jetti. yaa intala islaamaa dhageeffadhu ta duraa sii fi abbaan mana keetiis rabbi keessan shakkaraa halaaliin waliin dhuftanii gaa'ela jaalalaa fi gammachuu irratti waliin dhufuun keessan waan gartee shukrii isinirraa barbaachisu. Ati immoo hedduu si galatoonfanna akka warra du'aataatti maaliif irrina gartee qabdu abbaan mana kiyyaa waa takka agarte abbaa mana kiyyaa waaniin irraa himadhuun qabu irrinni kara kiyya jira jettee dhugaa agartee jirtu takka ofirratti murtii godhuun waan irra hedduun dhalaadhaa dhabdee takkatti tana beeku. Namni waan dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u nama tokko gartee karaa isaatiin haqa balleessu yoo ofitti beeku tarabbi duraa illee bahee duuba. Obboleettii teenya dhagee dadhabbiin haqa isaatiin dhaabbachuun fedhinnaa isaa guutuun dadhabuun kuni eegaan dhalee jetti. Kuni maaliree fedhinnaa fedhinnaa jaarsa keetii guutuu fi dadhabuun maalirraa hate wanni siin jennu dhuguma saniin yoo gartee kan yaanni si qubsu taate jaarsa keetii wajjin ciisuu dhabuun takkaa'uu mi'aa hirriibaa dhabuun akkanatti laaftutti dhuftu jibbansinii fi hirriiba jibbuu fi fedhinnaa if keessaa dhabuun laaftutti dhuftu ammoo namni waan kana dhibbarraa dhibbatti sababaa waan kanaa beeku tokko hin jiru si malee rabbi boodaan tun haqiiqaa dhugaa siin jennu maaliif gaafa heerumtee fi gaafa rabbiin ilmoo sii kenne hanga wajjin jiraatteen himne malee rabbumaatu beeka hamma kana keessa gammachuun jirta jechuun eega ilmoo dhabde boodaan dhalte boodaani wanni kun dhufe kanaaf jecha wanni siin jennu tokkoffatti namni kun yoo idduu isaatti wal jibbaan. والقادينسي والصوفون والشكون يوخا جرات تاتي والنجار سافي جارتي الدوسانيتي فإنا شهوار راهل إسان هون جيسو وان كان نمني لما خبلتي ولين كابو أغاجر تتك ولبافتي يا قمتشو وجنجراتشو يا والأي بي سي الدنبو لما يسا ديركا مغرتي جارسا جارتي والدورة ايه واني ركن نخن إرادو في abbaan manaatiis rabbi sodaatee waan kana sababaa anaatu itti ta'e waan isin gartee isarraa jibbitu isin isimtee inni isimee idduu isaaniitti waan dabre dhiifama walii godhanii jiruu isaanii milkii mataa isaaniitiif ilmoo isaaniitiif yoo yaadan karaa san ka deebi'u sadeessa gaaf garii ammoo intalti dhalaata akka gartee jaarsaa wajjin ciisuu dadhabuun takkaa'u saaluma isaa dadhabuun karaa rakkina gartee gadaameessaa siitiif waa hedduudhaaf bakka tana jira. Mahaballi gadaameessaan dhalaa kuni gaaf garii ni madaawa. Madaan kuni waa hedduurraa dhufa. Fayya dhabarraa dhufa. Duba tanaaf jecha kana duuba wanni barbaachisu odoo achiifichi hin taane odoo bakka warra kitaaba warra zaarii warra gartee qarxaasaa warra maaliif kana bira hin deemne hospitaala dhayxee dhuguma saniin bakka waan yeroo waan gartee dhibdee dhalaa qofa laaltu jira biyya tana keessa. Achi dhayxee rakkoo isiidhaa keessa if laaluudha qabdi. Afreessa ammoo takka haabeetu jara lachuutu macsiyaan jarreen lamaan kun isaanummaa yoo ibaadaan qabaatte wal jibbiinsisaan jidduu jiraachuu wajjin wal suufuu wajjin wal shakkuu wajjin. yoo dikriin hin jiraanne yoo ibaadaan hin jiraanne wanni kun cuftinu waan jiru manaa keessatti dhukkuba adda addaa nama fidurra. Shaniisa ammoo jaarsi akilii qabu tokko mana isaa keessatti waan rakkoon jaartiin amala dur hin qabne yoo fidde if qeequu qaba. Maaltu isii tan akkas godhe amma waan milikkeessa isii isa kanatti qubalaatiin sanamaa kennurra bakka jirutti isi isii yaamalaan amma akka waan isiin bakka biraa raftuuf jaarsa jaartiin mana mana galuu rabbiin quban qabu. Duuba jaarsaa jaartiin waliif satri hunna libaasun lakum waantum libaasun lahunna jaabar walii khafana namni duuba khafana khafana khafana firraa darbee qullaa rafa akkasi jaartii dhiisee bakka biraa rafuun. isiinis jaarsa dhiiftee bakka biraa rafuun wanni gartee deebi'ee rakkina kana fidu waan akkasiiti. Waan asirraa dhufeeni odoo rakkoo tana wallaannee wallaanuu dhiisee isi hiikuu fi sirrattiin fuudhaan isi sodaachisuunis kunis rakkina guddaa. Kuni waa takka illee furmaatan fidu. Namni tanaa wajjin furmaatan fidin jaartii biraallee fuudhee inni dhalaa bulfachuu hin danda'u jechuudha. Duuba tanaaf jecha obboleettii teenya wanni sii dhaabnu. yoo gartee karaa rakkina gadaameessaa kanarraa rakkina qabaattu taate ammas bakka tanatti waan shari'aa islaamummaa keessatti eh, namni tokkollee eh, irraa fagaachuun taane takka jira. Suni maali? Eh, namni hoggaanii fi jaarsaa jaartiin walitti hidhamuu deeman ibaada. Ibaadaan akkuma hoggaanii fi nyaata nyaannu bismillaa jennutti namni hoggaa walitti dabalamuus shayxaana cinnii keessaa warra hoggaa jaarsaa jaartii walitti dabalamu eh, itti dhufuu jira. Hoggaa jaarsaa jaartii walitti dabalamu dhufee wajjin haa- itti dabalamuu jira. Kanaaf jecha nabiin keenya nu barsiise alayhi salaatu wassalaam hogga tokkoon keessa warra keessanii wajji ciiftan wanni jechuu qabdan Allahumma jannibna shayxaana wajannib shayxaana maa razaqtana du'a itana tana laal tana jennaan shayxaanni hongawe bismillah jennaan hogga nyaatu shayxaanni hongawe bismillahi walajna wa bismillahi kharajna hogga jettee mana seentu jennaan shayxaanni hongawe bismillahi tawakkaltu ala Allah jettee hoggamana irraa baatu jennaan shayxaanni sirra hongawe nutis waan gartee kheyrii kanatti ifiin tiisu dhiis- dhiisuun tana hedduu wanni gartaa sababa eh, eh, wal diddaa fi wal jibbansa fidu meeqaan dhagaha warra fatwaa gaafatu odoon bar wajjin rafuu jiruuti waanaan jettee achumarratti halkaa wali kunne wajjin rafuu jiranii bar maaltu kas godhare shayxaana tanaaf bakka sanatti walitti dabalamuun ibaadaadha. Ibaadaan rabbii ikhlaasaa fi qulqullinatti haajamti bakka tana keessatti eh, ifeegi jennaan dhiiraa fi dhalaanis warra gartee khayrii irratti wajjin jiraatee wajjin turu rabbiin isinaa godhu jennaan. Eh, Iyyannaa shayina shaneessaadha tagartee karaa eh, waan niitiin dhufte gaa eh, eh, DHLiin. Akka jettuu obboleettiin teenya tuni ani hedduudhaan jaaladhaa jettee abbaa mana kiyyaa. Inni leen akkasuma na jaalata. Dhaqee fadhamee dubbitan. Ani hedduun jaaladha abbaa mana kiyyaa. Inni leen hedduu na jaalata. Akkuma na fuudhee walitti dabalamneenii yeruma sanittiin ilmoo qacam godhe jettee duuba. Gaafaan ilmoo qabuu kiyya gartee xurii laguu baatii lama naggahuu beekee garatti qabadhee beeke. Hedduun gammadi. Gammadee tiyya abbaa mana kiyyaa bargaa ilmoo sii qabeen jeen. Laal hoggaanan akkana jeen ijja inni naan laale eh, maalumaafiin itti himaa jechuudhaan na mudate. Dikko useetuma as garagalee maal jettesa ilmoon sii qabe naan jetta ee la ilmoota na baasuu qabda. Wal abadan akkam ilmoota nan baasuun jeen. Yoo ati ilmoota nan baafne ilmoon tuni tiyyaami diqaala jeetiin gurra keessi balleeysa eh, bakka irraa fidde siituu beekanaan jeen. yoo anaa wajjin jiru gaarii jiraachuu feete waaniin ani siinjuu dhagaye ilmoota na baasi. Akkana jeetuun manarraa gabbee farmaasii dhaqee dawaa bitee fide waan ilmoo buusun natti kenne akkasittiin dhugee ilmoo ofirraa baase. Yoo ati didde jilaal hoggaa dawa- dawaa fide odoon hin dhugin dura ammumaan tanaan abbaa keetti dhawe intalti tee kunoo ala baatee zinaa gooteeti diqaalaa na na dhuftee jeetiin gurra si balleessa jeen. ammaaf jecha kun dhugiiti ilmoota nadeen firraa baasi. Akkasittiin dawaa san dhugee ilmoon sun narraa baate eega guyyaa ilmoon san baateerra ijumaanillee isa harkuun fedhu jaalalti saana keessaa fuudhamte eh, sa jiruma kana kana keessattiin duuba eh, haala kana irratti yeroo ammaa wajjin jiraachaa jirra mana keessatti kan hin gammachuu irraa hin qabne. Ani ammoo rabbuma sodaa fi nahiihi jechuu irraa qaanfadhe. Eh, Tanaaf jecha namnutti kuni dhibbarraa dhibbatti nama ilmoo jaalatu miti. Wanni inni gartee fedhu firaashuma takkaahuu saala. Tanaaf jecha mee dhaamsi isin gama keessan irraa naa dhaamtanii faa gara na keessan akkamii jetti. Obboleettii teenyata musliimaa walumaa galattuu jaarsaa jaartii jidduu jaalalti jiraachuun bu'uura gundoo jiruu jaarsaa jaartiiti. Wanni bu'uurri dura jaaramu namni tokko ifi wal jaalachuu. Haadha abbaan gara lamaanii intala tana fuudhii gurbaa kana heerumii miti. Isaan wal jaalachu. Ammoo ati eh, bultii jaarteetuma daftee ilmoo argachuun bar waan namni gartee eh, heerumeefi wannummaan bu'aan heerumteef ilmuma tana. Wanni mana keessanii dhufteef ilmuma tana. Nyaataa dhugaatiif uffatan dhabne mana keessanii. Ammoo ni'imaa rabbii tana ni'imaa ilmoo tana hin jibbu nama dhugumatti hongawaa ta'e. nama waani gartee maalifi wal fuudhanii kana fuuni isaaf dhugaatti hin galin ka jiruu isaa gartee akkuma horiitti hogga horiin gartee rimee fedhe hormatti fidanitti nama gartee shahawaadhaaf fedhinnaadhaaf dhalaa barbaadu yoo ta'e malee ammoo wanni sirra ture dirqamni sirra ture hoggaa gurbaa kana tiimtee ilmoodhaan qabe jettee jibbansa isaatii fi deemee deemiitii dhugi yoo dhuguu baatte kana kana jedhee sodaachisan wanni sirra ture ilmoo tana summii gartee arraan tana borutti gaafatamtu fuula dura rabbii dura ilmoo tana rabbiin kaasee fidaa beekadhu laal وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت رب جين قيان أكنا خني رفوف جرات الموت نقاسي سببا نقافة تنقافة تما ودو قرتي بيت تاتي nahiiki nahiiki jechuun qabda bar dhibbarraa dhibbatti bar isa biraa gabbaatu maleekaan heerumtu dhiiruma akkasaa si fuudha abadan takkatti tanabe ammoo ati ilmoo gartee firraa baasuun kee rabbi sodaatii miti rabbi sodaatii nahiiki jechuun dhiise jechuun kee baaxili baaxili maasiyaa irratti jaarsa xaa'aan godhan haadha abbaa fiitu haadha abbaa keetu waan rabbiin jibbu keessatti ayyaman godhan tanaaf jecha gabaabinaan wanni nuti siif yaannu obboleettii ta'e ta dura wanni beekuu qabdu maalifiifiin gurbaa kana heerumee isa nyaataa dhugaatii warra keenyaa dhabu maalifiin heerumeen sammuu ta'e keessa kaayachuun sirratti haa jiraattu lammeessa ilmoon ati firraa baafte tuni ama sadii cinaa ama afurii ol taatee ta ruuxiin itti uumamte yoo jira taate waan silaa gaafachuu qabdu. ilmoo tana diyaa sirra jira diyaan ushrii diyaa haadhaati gaala shan gaala shan si galee gaala shanii fi kaffaaraa sirra jira ati amma namtichuma rabbiin sodaanne ka ka booda garte ati sababaa isaatiin jahannamitti harkifamtu jala deemuun dogongora keeti sadeeysa namtichi huyyoonii fi ilmoo jibbuu kanarraa if duuba deebi'ee tawbatee ilmoo sirraa dhaluu kan jaalanne ta'e hiika barbaadi. Jiruu isheen gubin intalti dhalaa takka hammi isiin jiruu tana jiraattee boru ilmoo waan ergattu harkattu yeroo gabaabdu. Afreeysaa karaa rabbii kee deebi'uun sirratti haa jiraattu. Karaa haaliqaa deebi'uun sirratti haa jiraattu. Rabbuma sodaachuun sirratti haa jiraattu. Waan badii dalayde kanaaf waan sirra jiruus tawbaadhaas kaffaaraas diyaas itti yaaddee karaa rabbii kee deebi'uun kee araarama kadhachuun sirratti haa jiraattu. Wanni immoo rabbi sii kadhan. Rabbiin gartee ijaarsa kee kanaas fedhu sii qaceelchee yoo fedhillee kabiraa sii kenne ilmoo diin sii kenne ilmaan akkasii bira guutuu rabbi keenya siif kadhanna. Walumaa gala gartee warreen gartee arraan tanaa ergaa arraan tanaa dhaggeeffatan haala gartee irra badan dhiiraa warreen shamarran keenyaa. ija hamtuun yaada hamaan isaa ilaalan baga gartee kunuu if arkan warra waan kanaan gorfamu rabbiin isaan haa godhu jenna وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة مع دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراه جالته بكم سران بكم سسنيا دبلو نولي وروان لغير رافا يدمونها قدو جتشا سكنتا كينيا كانت رأس مرتي قولبنا hanga sagantaa soora qalbeetii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة